my correct correct people. i don't show again una go say una never see me for a very long time yes So my people. yes <clears throat> They say you know say this life eh body hmm make god no let person sick in jesus name so my people. i don't carry anoda correct gist come for una concerning queen naomi alejo my pipo jeje of akure and oni of ife so as we dey now we dey hear say the of say hmm, no be small tin o say he don't call queen naomi and kvac say he wan settle them together. you understand He want make dem come back togeda you understand so my pipo according to the gist when we they hear They say kvac and deji eh, of akure dem don tok queen amy dem don tok but queen amy make una hear yu e say yu e dey very very busy. shebi una know say akure children say na queen amy friend na in dey be you understand of akure e dey very very close to queen understand they dia very very close becos di children are queen amy best friend so dey go they go to queen amy place queen amy goes to dia place. so anything wey see na anything wey na Kabiyesi e be true true anything wey e talk Queen Naomi dey always dey lis ten you understand as our father you know last time make una no forget the time when Queen and and see newly get issue wen be say Deji of Akure come invite Queen Naomi shebi una still remember e come say okay now Deji of Akure come settle dem say make dem go back automatic some people come come and say wants you to queen naomi make queen naomi not go so that was that. It take happen my people. so right now another one don't come out again Now am carry come make una hear am now abeg make una no forget to subscribe o oh. share the video leave your comment according to wetin you watch you understand so my correct correct people. Now di gist dis gist now e shocked me you understand because right now as me and una dey talk so hmm anyway if i talk wetin i hear for dis place everywhere go so make i just talk wetin people somebody just carry come for me wen e say e dey happen right now wen e be say caviezi and eh, naomi di issue wey e dey go on as me and una dey talk so na now i carry come for na now make una hear am. My people, right now, Deji of Akure and Ooni of they get misunderstanding because of Queen Naomi. You understand? You know, say Deji of Akure and Ooni of they are friends, best of friends. And e con go be family friend to Queen Naomi again. Now im make am, very, e get interest for Queen Naomi and Kabiyesi. You understand? If e con see say the thing con dey turn around, go come be like say him go come dey vex na know say the of akure stand like queen naomi papa you understand my people, the gist wey i carry come from i go say allege because na here i hear am Anything wey you no dey you go put allege you understand because i no dey there when e take happen so na tell na e dey tell me you understand send me di wetin happen na make i come touch light am so now make i dey use allege right now so my correct people, according to the gist when we dey hear they say dejof akure and kabiyesi don't talk. so e come say this, dis olojo John when they e come say make him e make sure queen naomi dey for palace May they gather even though you e no go stay palace at least may they come together. Nobody said queen make point of correction Only of ife and queen naomi They don't be say dem dey tok o oh, you understand e dey carry picking go visit them, for not be for dis thing for ilefe sorry yeah ilefe it's not ilefe o oh, not before for palace queen naomi not dey go palace e dey carry eh, picking go greet them if you come lagos for hotel if you wan see Then you go go carry the picking. you carry and go greet them for there but say uh, queen ami go ile ife no e no go ile ife e no dey go there wetin wan go find so my people, right now na deji of akure now don tell kabiyesi say make kabiyesi if e know say e really choose because everybody know say kabiyesi those women wey dey with kabiyesi kabiyesi no dey in love with them. you understand kabiyesi is not in love with them. so na I make am anything wey kabiyesi dey do right now deji of akure don e don tell kabiyesi now so this is the right time right time for them to set because e dey even dey vex right time for them to set get appointment wey dem go take settle the whole issue no be say Kabi i still talk am again caviar say and queen naomi dem no dey quarrel but just for them to to you guys know what i mean because queen naomi no want you no wan come back but doja vakure want all miss but all miss me i know i know the whole thing wey dey happen my people i know everything but i no go talk you understand. my people um na not say august na we wan her now dis one dem bin get you understand na june na dem bin get appointment. but too much of wahala dey for internet wen kaveh still get to settle with some women you wen kaveh still get issue with money matter mata ina make am those tins alone e dey peace off anybody those tins alone according to di gist wey we hear allege e even still peace off queen you understand maybe e cannot peace off all dis eh, king. because that is what they are doing Not be only caviarcy e they do am so anybody wey go comment now e go say now na only caviarcy e na him dey do am no not be only caviarcy e they chop woman money many many kings there, all of them they dey chop woman money is it that eh, oluwo of uwo yes that one don't eat somebody money before in the name of come and marry He don't do am so caviarcy too he don't eat some women money in the name of come and marry Mary am o kabiyesi don eat him money so he come marry put you understand runke o all of them he come marry put so now so life be Now only person when we go say Toby philip now we go talk say and uh, olori or oh, even olori elizabeth the parents they get money so kabiyesi get reasons when they take dey marry dem Kabiyesi no just sit down sit down dey marry them now you understand so all those things now this later gist when we they hear now the thing come even dey scatter Queen Naomi mind una know say Queen Naomi still bear Ogunsi Queen Naomi still marry alleged and culture she still legally married to Kabiyesi you understand she is still married to Kabiyesi even though say she is not in the palace she still bearing Ogunwusi. So my people, according to the gist when we dey hear, they say the of Akure don call Kabiyesi. He don tell am say make dem meet for August. He don ask am say when be their time to come together. When they go come together, they say Kabiyesi no give the of Akure good answers. He no give an answer. So that he come make The jova akpere dey think twice you understand e come make am they think twice so my people, according to the gist when we hear we hear say deji ovakure ask only of ife a particular date wen queen naomi go take appear They say deji ovakure